The land is green, is green, is green. Now, this one we here to welcome everybody this wonderful morning to the program Family Things on Informal International Radio. My people, my name is Adeo Mwakao. And they greet everybody when they listen to us today. I beg, make everybody greet to, oh. make una greet our people. my people will greet you now. Uh-huh. My senator, they follow me, they drag uh, this thing and she na house of rep or the only female house of rep member you know see and the two of them go go home meeting finish dem come here they deceive me. <laughs> i no join o. Eh? my people, my name is sandra ikefo i salute una plenty plenty as i did now, now represent to just that my senator i don't know how dem dey waka. Uh -huh. my country pipo wetin dey there be say Yeah, say make we greet on her. Make I greet on her. You know, say Mother I not do want to tell me now my turn <laughs> on her way Wait, if this, if women get they challenge each other, you won't join women, they challenge men. <laughs> I no understand you. No, I not join challenge, but you don't hear her say she don't they accuse me, say she don't know, say na me. <laughs> so make I leave her like that. okay. Uh, my people, <clears throat> this na family things on a formal international um, number one online radio station. And uh, the topic where we want to take this morning are uh, taking care of uh, irrigation farm. Taking care of irrigation farm. Challenges when they inside, and what can be the solutions when we suppose fit uh, get. Now be the matter where we want take this morning. Uh, when you, first of all you need to ask, we need to know what in irrigation farm. Irrigation farm now where now farm where you put lay down pipes, channels, roads, where water they constantly they pass to meet with to, to make sure the source of water for plants, vegetables and crops when they the farm good get access to water and moisture to take help to make sure they constantly they get uh, what they need to take they live well uh, during photosynthesis, hot weather, cooling, and all the things when make them defeat live better. Um, sometimes some people they do remechanize farming and how they they go about the matter? But say you'll see say people go make some pipes round for people when really get the money. They'll come do sprayers for around some corners. Once they own them, the sprayers go be like say if they throw away water from inside the pipes outside and constantly just they wet the environment. You know they carry hose, they waka waka up and down. Yes. Uh-huh. Why to some you go see say rose day where the water as soon as you on or you you you pump water from the stream go the flow round from those channels into different different parts of the land and at the end it go make the land they wet constantly especially even in the dry season to take make sure you constantly get fresh crops when they come out from there and all these ones now be irrigation now irrigation they get challenges you get some things when but the major challenges when irrigation they face. Uh, one of them na finance, another na maintenance. It they expensive and constant um, uh, use of equipment and the kind of issues when they go on. And on the crops, sometimes, you know, dry season get the kind of way when it affects, they make crops they little bit free from diseases. And it gets some diseases when it be in only dry season that they fear attack crops. For instance, like the white ascent, now only dry season they affect cassava. If you they do irrigation during that period and you constantly have water around your farm, that white insect, when they constantly know they allow the stomata of the um, uh, how you they call her of the this thing come out, you discover say that period, the thing they constantly they make it, eh, when the weather is cold, very cold on their own, they no fit they fly. But dry season they fit make cassava get this thing. And then even for you when they do irrigation, another challenge be say you they get a lot of it incense incense when they constantly they attack your <laughs> vegetables. <laughs> yes. Warm the day around so waiting be the thing when you need all these challenges Now, be waiting we won't take care of now to take care of irrigation first of all you need to know you don't just carry irrigation give novice so mr mike uh, we go first look at laying down processes of laying down channels and source of water before we now talk about those challenges and waiting be the ways where we will fit take help to solve the challenges. Now we go to, now these three ways we'll take break and down. Okay. Yeah. So, um, Madam Ikekwa, now the angles where we go for look the matter this morning. Now be that. Now we're done. Okay. Now, if you want to talk about laying of pipes, you not go lay pipe before you they make your ridges because that one any small cheek you don't bust your pipe first of all that's why if you want lay pipe it e better may you make ridges not just dey plant for ground because if you plant like that you go miss am as far you do your ridges you know say the ridges go dey there even when you don harvest e go still dey there now you go know where pipe follow if you make that ridges you know where to put your pipe so that even if they dey clear they know where to clear and where if they wan clear they go take time to clear because if you look am eh for you to be able to even do irrigation e need proper planning and that planning that's number one you go do your ridges down those ridges now you take calculate where pipe of course where pipe pass you no fit the ridges on top of the pipe e just be like when they say no farm on top of petroleum pipeline e get reason e get why the same thing no farm on top your own water pipeline when you take dey do irrigation because if you farm on top how you wan take know say e pass there if you open even if you open na the time reach to dey clear to dey dig somebody fit use hoe or cutlass take break the pipe because pipe no be iron again na those years to years na dem dey use iron as pipe now na rubber and the rubber now sef every day be like say the thing dey reduce the quality dey go the down the quality dey reduce so you must make sure you first follow your ridges you plan everything so that once you p- lay down your pipe and everything e go dey easy for you. so number one step when we need to take even a part of the challenges na to avoid breakages na farm planning. exactly. so you good make it okay madam ekekwa you see you already you you don attempt to describe the way and you don give solution already at uh, to a, to a point mm-hmm. so farm planning as number one okay um irrigation matter na anybody wen dey try to do irrigation for farming must consider um nearness to water. Yes. Like uh, either na river or borehole. I dey pass for somewhere um bridge I dey pass bridge for somewhere i can't see the other side where river They close to the river somebody do irrigation farm for there i can't observe am the place they very close to river so wetin im do the gutter wey im follow na ridge im mm, okay. plant the things put and see as dem dey grow even when this weather this weather dry so the thing they grow fine because na irrigation in dey operate there you know say na dry season with the rain never dey fall so the gutter wey need dig follow the ridges like maize Tre maize trench, maize yes. game na so e follow the farm like that water dey yeah. for the gutter dem like that all the gutter round the farm inside the farm as e take cross am na so water gather inside the water as e gather inside the ridge dey you know say ridge dey up na the gutter there the water dey mm-hmm. so that water dey make sure say that ground constantly dey moist as in mm-hmm. uh, because e dey take the water gradually and na e dey help the crops to grow well when e be say even this uh, dry weather no dey affect wetin dem plant e still dey grow well so one thing wey you go consider when you say you wan go into irrigation farming na nearness to river nearness to water source source of water either na river or borehole most times the river own dey dey cheaper because e go always dey there na just for you to connect your pipe when you are very close to the river I just want to connect your pipe dey be like dey spray uh, the farm e go go through the gutters e go always dey there but everybody no fit just dey close to river and not everybody get river near for a community so the second option na borehole and we know say borehole e dey very expensive especially for the area when e be say water dey far for ground e get places before you dig you don see water e dey dey cheaper for such areas but e get places wey you go dig very far before you see water so because of that stress of getting water e dey dey very expensive to do um borehole for such area and to economize one two or three farmers wen get farm for the same location fit put heads together to put up a borehole for their farm uh, uh, area e go make am dey cheaper for them because one person consider say the money wey e wan take come do borehole e go dey stressful for that kind person but if by the time three four farmers dem dey the same location their farm dey near na just for them to put heads together dem mount the borehole for in between their farms and then na just to do connection to each farm then four of them go dey maintain the the the the water system four of them go dey do the main ten ance of the water system which is the the borehole main ten ance four of them go dey put heads together to do the main ten ance so by so doing the stress uh, the burden go dey reduced on each farmer so e dey advisable say for now if una wan go into irrigation farming and you you get like uh, farm farm wey dey close to you e good make una cooperate put heads together say to help our farm make we put heads together say make we do this thing so that e go fit help us and e go reduce our uh, uh, cost of uh, uh, uh, the um, the borehole and e go reduce your stress and e go dey easy for each and every one of una to access water for una farm Okay, my people, you see, they're listening to Family Things and Inform Mail International online radio station this morning. And uh, what they discuss now, uh, the kind challenges if you they take care of f- irrigation farm, the challenges when you they make and the possible solutions when we go fit get. And uh, from all education, we don't see say planning a part of waiting you need to first do if you no one get. They say he who plan who, who, who plans mean, who fail to plan already plan to, to fail. fail. And one major thing when they give person, if you want to go into agriculture and irrigation, you won't do. Now greenhouse, you won't do. All of this, they all have uh, small small challenges. i no go call them problem because anything when get solution on challenge be the problem at the same as waiting you don't even know anything about those, how you want solve them. Uh-huh. Now you need consultants to help you come into the <laughs> problem. so you need you need problem consultants to consult to, to be able to solve the solve it. Now, um, um, Mr. Mike described the issue of making ridges and then being able to uh, lay pipes. Not be uh, another thing. A good make we understand. They say not be all irrigations if we eh, for the eh, need pipe, pipe, lay yes. pipes mm. because it depends on the financial backup of the person. Mm. Another one like you use the word ridges just i mean um, trench, trench and, mm. yes made trench round the farm mm. and gradually those trench they begin to carry um, water. some water from the nearby river yes. another thing when some people they do they dig trench around their farms around uh, inside they, yeah they divide their farm in zone yes. section and then that section they go come put water pump for river bring the hose to a collecting center then as the water dey run enter that place like maize everything uh, uh-huh, dey spread the water dey move yes after much water don reach there you see am say only in dey flow circulate. only in dey circulate so it's a part of it then in all of this uh, we need to consider nearness to source of water when una just mention as well if you really check very well if you no really dey close to water First of all, if you don't have source of water, you cannot do irrigation. Mm-mm. Exactly. That is why you either do uh, sink a, a borehole or dig a well, or you they close to a stream, or you have a stream nearby where you can actually uh, get water from. And then at the same time, you need a pumping machine. Mm. Yes. If irrigation must be effective, you need a pumping machine, and not just one pumping machine. The reason is because It's just be like who they do um uh, what thing they call massive fish farming or industrial fish farmer. If you want popping machine na in dey around you, you dey play. Now I not be indoor na indoor. Extra because as removed. an industrial fish farmer, you need massive industrial pumping machine and not just one because the same way when you think say uh, if you want to leak out your ponds and fill them or pump water and all of those ones you go discover say you waiting they go on not be waiting uh, small picking they run as a project another thing they say you need waiting are they are they always call finance mm. money they they involve Challenge. depending on your family location and the topography when i use the word depending on the location and topography be say you know sometimes e get some farms when some people get the the the stream when e dey flow around there fit dey a little dey a, a little up or down or or mm. e dey down depending on how e be and then where your land dey fit be just a little channel go make water dey rush enter your farm which of course you need to be careful because during rainy season may no go pack your farm throw away exactly so all these na challenges there be another thing be say you need to look for a way wey you go fit take um, make sure you quickly arrange to keep away from uh, i wan use the language now from uh, allowing animals using your channels as a source as a way of entering your farms to start discro- uh, destroying your crops and then if you come you know what we discuss about finance aspect if i take i get water for instance now i get and my na hill my farm day. but big river then down down down i need because even if i dig trench today you e know fit climb here. water no dey climb here. ah, i now need a pumping mm. machine to pump am to pump am and then the pumping machine i need a hose When they very long, which means I must get involved with the issue of constant buying of fuel. I must need uh, money to buy the hose and move around the places when I want make it go through. And then how do I intend to connect it not to key the hose oh, from the end? You use solar pumping machine. <laughs> so all of this, by the time you put them together, you know say it require finance. So now, my people, irrigation good because all year round you constantly they get crops but wetin be the things when you need to get ready for now make us go into this say you need to have finance plan and make sure your farm day around you must have source of water and at the same time know what we dey call the technical know-how because if you know even learn on how to because sometimes your pipe they block yes and if you don't know how to do maintenance on them that is another challenge mm-hmm. because in the cost of say you they lay down pipes or even they lay pipes around your farm because of the kind of topography when they get and that's na automatic sprayer machines you get that is only them nine day if you own because electrical this thing as you they on once water touch them if they roll them and the water is springing out from different source where they they, they make sure your they wet your farm you need to know when one of them block what to do to take make sure you open them. Otherwise, people will constantly be taking advantage of your farm every day as a feeding center. <laughs> so a good make we understand say a good make we understand my people say all these are part of the challenges when farming uh, irrigation farming they get but we, before when we look at these challenges now what it could be our advice go come from here what it be the benefit of irrigation farm okay madam Ekekwa. because the, we know just look at these are some of the challenges we never go about the solutions we only list out some of the challenges What would they get okay what are the some of the benefits of irrigation farm before we now enter possible solutions to some of these challenges because if we just look at it from the angle of say it do get issue so now discouragement it be It e get a lot of benefit when they higher than this so uh, uh e good make we understand some of the eh, benefits. And plenty benefit dey for irrigation farming no. sake of say you fit do the farm all year round you no go dey wait make uh, rain first fall first before you dey start your your planting or you start to dey prepare for uh, uh, uh, planting season you fit do harvest two times depends on wetin you dey um farm on and you fit farm anytime all year round you no get season wey you wan you no get season because no be rain you dey wait for so na be the advantage wey dey for irrigation farming and uh, you dey always get produce when the season never reach and we that one dey give you upper hand for market when e be say people go really get value for your produce because the season never reach but then they see am you know when things like that dey e dey e dey make price for market dey appreciate dey make people dey appreciate uh, get value for that kind thing when e come market so you go always dey at advantage when you bring produce for when e no dey in season for market you go always dey at advantage because your your you go always get market value na be one of the advantage for uh, irrigation uh, farming and uh, you no dey always get drought as in okay uh, rain no fall well this year that's why my things no produce when people dey complain say rain no fall well uh, the season the for the year when rain no fall people dey complain say the reason why their things no produce sake of say rain no fall well you no go reason you no go reason am because you no put your hope on uh, rain because you dey get constant water for your your land where you for dey farm. Oh. and uh, when we dey talk about this uh, uh, water uh, uh, of uh, irrigation water we suppose also know when we suppose uh, put water use water for our uh, land most people when you wan do irrigation or when you dey do irrigation the period when you suppose to take spray your farm or pump your water for your farm e dey always dey advisable say early in the morning and cool evening na e good for you to go do your water spray or water pumping early in the morning or cool evening because most times some people dey feel say na afternoon when sun dey shine well well as dem dey thirsty for water na so the crops dey thirsty for water so dem go go give am drink and dem no know say when ground hot well well na that period you take go spray water for wetin you plant na cook you dey cook am the water go just hot follow am and e go don the things for ground e fit even kill am eh, many people no know that one dem fit say the way dem dey taste for water wey sun dey beat dem na so plant body dey hot so dem need to give am water but dem no know say when water touch hot ground e dey e dey boil go be like say e cook e dey cook wetin you put for ground but when you do am very early in the morning when the weather still cold well well when sun never come out e go enter well e go siddon e go e go uh, take care of wetin you plant Oh, uh, okay, Mike. Like say, you go still add some. Like, I know say you get some other things to add to waiting, Madam Ikekwa talk. Well, uh, you know, say the advantages. Uh, like if you look, for example, now people where they sell oguna, if last in a good, then they say. Hmm. That small gold. That they make and well, and it go still increase your yield. Mm-hmm. Because by the time you they do plant all year round, mm. that means na double the time you suppose to relax say rain dey come you still dey do more that means increase your yield so na the little one wey me get be that Okay. um, okay increased yield yeah um, no drought and all of that uh, okay now uh, if we really look at the way the matter be my people we don't see say from the matter we don't see some of the challenges possible challenges uh, and then some of the benefits Now we go look at some of the solutions to some of these challenges. Now for farm planning, how person dey fit do farm planning, Oga Mike? Because well. I just not be for me to just go clear land. Uh, this side I'll put cocoyam, this side now for sweet potato. mm Uh, I mean, just plant, just plant. After us now, miss cropping we won't do. Just plant, not be supposed be. Eh, that farm planning good may you meet an expert because or may you go learn am because if you say may you just dey do am by yourself ah, some of us no even know some crop wey dem no fit plant together so still go plant everything together so that one you need to go for the training or you meet somebody make e help you arrange that pattern for you okay uh, madam kekwa you get wetin you wan put for there eh, okay now when you talk about the issue of nearness to water as one of the challenges. For the areas where there is no water mm. source, uh, like maybe in the northern part where you see, say, maybe I know they close mm. to hmm. river, and even in the south, not all farms they close to river. Yes. Maybe stream not even past my place. So, mm. hmm <laughs> what do you think say be the Solution. way out? Okay. Uh, the truth be say um, you know for rural area dem for village setting e get wetin we dey call um, wetin dem dey call um, local well na mud well dem go just dig am dem no need to spend too much money just call community boys dem go help you dig am in form of well e go dey very deep and the way they go take arrange am any water whether na rain na e fall e must enter float into that uh, well when you dig the kind way wey dey take dey do am na just local well they go just dig am ordinary mud they go dig am the place go deep na well but na local well so any water rain wey fall for that place dem go direct am the water go dey enter inside dem go direct am the water go dey enter inside so e go be like say uh, na pond na e dey your farm for olden days for villages some villages na e dem still dey use till tomorrow na just their source of water because maybe river no dey the village na that local uh, uh, well na dem dey dig so if where river no dey you fit dig that kind local um, this thing for your farm e go serve you e go fit serve you because for rainy season you go fit use am gather water mm -hmm. then after rainy season you fit from there dey pump spray for inside the farm pump take spray the farm if you also get money to do the other well when e be say you go spend more money because na as your pocket reach different well dey if you no fit do the one wey be say you go spend money put you do the local one then if you no fit do any of those two you go do borehole and i talk am say the way be say we go fit take do borehole when e be say no go be burden to us na when we team up as neighbor as farmers wey dey together for the same location we team up to make one borehole e go dey easier for us true to make borehole no be easy task because borehole wey you dey use for uh, irrigation no be small pikin borehole no be small machine you go use na big machine na you go use because na na major work you wan use am do so because of that like industrial this thing because of that you go need a bigger machine to do the job a bigger generator to do the job a bigger pumping machine to do the job so this na wetin go weigh one person down but where three four persons come together say we put hands together to do this work e e no go really stress any of us e no go dey too bodysome to us yes na just for us to make sure say when we finish everybody link am to a direction simple mm. and even in maintaining we go still pull heads together maintain am so e go serve four farms at a time without stress okay. and without too much burden on the farmers. Okay. Um, my people, you see, they listen to Farming Things on a formal International Online Radio Station this morning, and the topic now um, um, irrigation farming challenges and solutions. Uh, we don't start the solution aspect of it, and Mr. Mike don't talk. Say, for farm planning, it could make you know. Say, you need a specialist, someone when you know waiting to do to take help you plan out your farm and the way the topography of your farm now they determine the way they will channel your farm on the way you, your farm go feed they receive water from its source. And at the same time, uh, nearness to water, Madam Ikekwa brought out one, it bring out one important thing. Say, locally, people they do because of the environment where you day. Each time rain fall, you they always know the direction when the erosion of your farm they go more. And because of that, you can rechannel your farm to make sure they help you dig down a very big well when it will serve you for a period of time. When from there you now pump out water, and if you are close to the river or close to a stream, or you can actually create a stream. I mean, make a stream mm. become a river in your farm, mm-hmm. like digging it to a point of it will come become a what a, a, body water of log. water. Yeah, so you can actually do that and another thing now on this issue it could make we understand say irrigation they always need money mm. yes there are some irrigations a lot of it at least let me just say 70% of irrigation farms need money so waiting be your advice and what is the source of waiting be the source of this uh, how do people raise money to start irrigation farms mr mike because I know you had a cooperative around before and you know the kind things one have they plan and how challenges they but even at that to run an irrigation farm we need money and i want to go into it but i don't have money because i want to make sure all year round i have ability to give out something for people to eat so what do i do that's the reason why i good make people form cooperative because if they form cooperative they go know how they will take come together by the time one two three bring small small e go become big but if na only you you discover say the something go too be just like madam kekwa talk e say two three people fit join maybe if na borehole to dig whatever this thing they can dig am na so you fit take raise money if na form cooperative but the problem is say say cooperative for this part of the world dey get a little bit problem because maybe i i believe say they do a out of trust because some people you see by the time of na plan maybe one go go meet the other one for back at the end of the day maybe you tell am one thing tell am the other one at the end of the day you see say wetin all of them plan fit scatter along the way so the one of the ways of raising fund na to come together form a cooperative so that that thing one i wan do well be like say e big so if na contribute little by little you discover say na small small na bring am that thing don complete. okay so yeah. there is a need for so really raising finance and you getting finance to do uh, uh, uh, to run irrigation farm one major part of it na cooperative when go fit help to um, re- reduce the burden of finance on the people. Um, now, on the issue of training, if I come back to the word, I want to ask. I fit. Uh, I don't need any training when it comes to me and, uh, uh, for instance, I don't need training to know how to operate an irrigation farm. why not yeah, everything nobody uh, carry one big knowledge come from up na learn everybody dey learn everything people dey wey be say dem know something as all of us dey here so na na different gift god give us e get wetin you know wey me no know yeah. so for you to do better for wetin you wan do you go ask who know make e teach you wetin you wan know so that you go fit do am like who know am. Hmm. <laughs> that is very good okay mm. okay so need dey say if you no know am make you learn so e definitely mean say sometimes when some of us just dey jump enter into some certain project and at the end we go go pay school fees come back and start <laughs> complaining say mm-hmm. na im make am when gain no dey na im make am when i no go ever return till jesus christ go come back come collect the people comot for here <laughs> i no go do am again i no go ever do am again but but eh, if if irrigation dey this profitable like you you use the language of uh, all year round na dey give person crop then crop with better yield you go always dey at advantage when others are not getting to sell you dey sell um, more profit margin because mm. of uh, you dey bring am out at a time when nobody get am for mm. market then there is no drought for you you constantly so if e dey this good then wetin go come make me if i jump enter or come shop comot from all indication now from your statement na training so i need a knowledge from another person to be able to equip myself exactly, otherwise i go pay school fees mm -hmm. yes. my people na don hear irrigation dey sweet but learn from someone otherwise you go go you go chop come inside chop come <laughs> out and remember say when you dey learn make sure na you be the learner because some people there you go dey teach something na dem be the teacher na wetin dem wan hear. I, I, na dem want make you they talk. i i i don't i don't know say this one for your personal experience exactly Nana, for my uh, personal experience uh, uh, i i i know this one say they teach agriculture for somewhere one day and somebody go tell and say ah, but now like this, i know and since na i dey tell and say see how this thing been na okay how they take dey recognize so so thing the person when they argue since He keep quiet. He keep quiet. He, no know how to recognize something. Yet he no agree make they teach him the new one when he supposed to learn, join the old one when he first know. And the language learn, unlearn, and relearn. Many yeah. of us no agree. Exactly. Say now so that they do. Now so now so I know so that they do. No. Your you must open your mind to say I wan learn and when you dey learn them, lis ten to the person where they teach you oh, dey lis ten well nobody say make you no go do your own findings later o oh. is ask am question why e be like this e go tell you why e no be like this e go tell you na so. you know say you know say one another thing be say no be the way wey e take work for your community no go work like that for my community. exactly. no be as e take dey work for some community e dey work for all community so the reason why you go must learn so that you go know say which community you wan for operate this thing you understand mm -hmm. which state you wan for operate this thing be like when we talk about borehole matter now e get some states wey you go dig borehole you know, only you na only you, go just go dig borehole for where rock dey na na only you go put shovel for ground you go see water yes like those swampy area some dem no even need to dig e, e go, just e use use <laughs> knife put for ground you go see water. you are already mashing the water. even dey come out for your house you dey find make e stop. <laughs> yeah. you understand places dey like that places dey three of us fit do am we go see water places dey we need community to to dig the place. <laughs> for us to get access. we need big machine to come put put seed for put, ground. put hole for inside ground before we go see water. yes. so for such places depends on the hardness and the water table of yes of that place so no be the way wey you go take apply irrigation for where water dey and where water dey small and where water no just dey no be the same method you go use that's why you go need to learn because if you use the way wey dey take do irrigation for where dey carry machine drilling machine go spend three days or one week before dey see the water you come apply am for where you fit use shovel collect water you on your own. okay mm-hmm. well uh, i think i did learn some things this morning e get one day uh, i bin no know how to do i do one small secret secret learning somewhere somebody just mention something say e eh, dey collect some things for ground now i ask am say wetin you dey use all this uh, you know that white uh, if I mention her now, people they quit. <laughs> they will quit. Okay, if you buy fridge, get mm. one white thing When they take the cover floater. fridge. They come mm. those floater. Mm. Now I ask and say, what do you they do use and do? You say, ah, ah. gum. Now they tell it's not the gum. They say that is that one a very powerful t- tool for uh, hydroponic farm now. Now I say hydroponic waiting that is farm when they on top of water. Mm. Now I ask and say how. He say, ah, ah. I just come back from the training. Don't worry, I go teach you. Mm-hmm. I say, hey God, thank you. Some this man won't try, you know, drop knowledge from my head. So one day, now he can come and tell me, say, I won't do those things. So the guy get big, big robbers for a compound mm. where the small part of the house where he rents and all of those stuff. So he just put those floaters. He can go drop tomato seeds small, small for them and pepper. Then I say, okay. So after this, he said, don't worry, we will monitor him. He come me, say, make I come back the third day. I'll be the fifth day. The fifth day, say, they don't shoot out. Those floaters, they, those big, big black uh, rubber, the fresh water fill all. Mm. Okay. The fresh water fill them. Mm. Now, in the course of it, as I speak to you, tomatoes can they grow. On top of the floater. On top of the floater they and water no dey. the adventitious route. They come out for under the floater and water dey but e stand now you con tell me say make her. They come in compound once a while make her. They monitor because now training me start now mm. -huh. now i they hear about hydroponic farm one thing dey always i get one problem when i they always ask myself how did they do this how person go just sit down go plant on top of water But I now get to understand that there must be a base. Mm. The base does not necessarily need to be soil. Mm. And now I could discover saying a floater. At the end, no matter the weight, that you know they go down. Yes. The roots just need your water, oxygen and oxygen there, and the water itself need to be the kind of water when it's supposed to be, not be acidic water, not mm. be hmm. whatever. And then because we now discover that soil is actually then he now told me that what you need do is for you to inject some nutrient into the soil by allowing worm to enter inside the soil and inside the water when those worm like those normal worm wey we take the set hook yes. no be poisonous mm, worm o oh, mm, mm-hmm. that worm when anybody dey smooth well well earthworm mm. worm. if it dey inside the things when e dey release they become the nutrients they plant adventitious roots they pick to take feed <laughs> this. So I was just like, you mean fine. at the hear of hydroponic farming. I not tell you say I know I'm all. But along the line, I think I now had an idea on what you can do. So me, I content myself, say I want buy bucket, make I try something. My own go be cassava. <laughs> yes, my own go be cassava i go drop the stick leave am there make i dey see where e dey go because i we don do one experiment for somewhere not too far from here when i see say even cassava can grow inside bag without sand all e needs to do is for the noodles to always constantly have that thing in between that get one small thing wey be like small small bread in between cassava hmm. constantly need to have water cassava will grow just recently But to cut the long story short, my people, what we they try let ourselves know is uh, be ready to learn from another person. Two, if you're not ready to learn, you go pay school fees. Well, maybe uh, when we will come back, we won't go on small break. When we will come back, we'll go enter our Greek news to take um, uh, check some small small things when they come. It's green. Oh, oh land is green, it's green Can't you see. The land is green, it's green. Oh, oh. the land is green, it's green Can't you see. Yes, my people, we all come back, and the program where you see the listening to Nafami Things on Informal International online radio station this morning, and. Um, this now uh, the agri news headline section. Um, Nigeria they lose about two trillion naira annually. According to Madam Ikekwa, he say na wetin you comot eye na your mate dey do pass you. He say he say Nigeria dey lose two trillion naira annually through importation of wheat. Farmers Association of Nigeria na im dey talk say dem dey regret dis matter o say government dey try to look away from dis issue and they constantly they make farmers they regret why they even they call them farmers at all despite the effort when they put in place to take make sure particular things they this country say the level at which people when they get work ready to go into farm rich they will still they do importation of wheat enter nigeria to take they produce some of the things where we, when they use wheat do for nigeria and this thing be like a deliberate thing to take make sure say now only importation be the thing when go they work for here so then, come they talk say they call on government and relevant authority They talk say make they make enabling environment not be just to the talk am o physical enabling environment uh, uh, spiritual one dey <laughs> but they use this language say physical enabling environment where farmers go feed, they produce wheat and then sell at our local market and make sure say wheat boku for this country because they can't discover say a lot of farmers i mean a lot of people for in nigeria actually now wheat be their food but dem no dey get am eat because of that dem dey eat wheat wey dey mixed up already with sugar wey dem dey call processed wheat so if wheat dey enough for nigeria people for fit dey eat direct wheat by you buy am for market you go mill am by yourself say say say so a lot of people when say dey try when say e, check check when dem don do on their own to take dey when dey cause regret and the pain when dem get now be say people when they talk say they know they eat sugar diabetic patients when it's okay they're not supposed to eat sugar during the cost of say they bring wheat from outside enter here when they don't produce them, carry come market that wheat not be original wheat again because e don undergo some chemical touch touch when go people like say you don't eat sugar and because of that even the sickness sef no dey fit out for body and moreover e dey result to a lot of death so dem come say make government produce enough physical enabling environment to take help make sure nigerians go fit dey produce wheat by themselves. agro dealers dem don dem say dem wan say make thirty five percent of urea wey dem dey produce for inside nigeria make dem dey make dem dey produce am for nigeria and at the same time make dem still dey sell am for local market no forget o when they use the word urea they talk about fertilizer say most of the fertilizer wey dey nigeria wey dey everyday sell for nigeria no be nigeria therefore dey do am and that they bring am come without looking at the texture and the acidic nature of the soil already when dem bin wan use am do so dem go just do am according to their soil bring am come here dem go come dey use am for us here so dem want make dem dey produce uh, produce almost 35% of the thing for nigeria and i make dem still dey sell am for our local market so that e go dey affordable for people when they buy well to those wey think say they want to go into fertilizer farming know say on its own because no be here dem for even do am e dey add 15 years of acidic substance join your soil when if you use am once and by extension mean say your soil dey die over and over and even as we speak people when they use am all this while know say e get a very high negative effect on soil therefore they constantly recommend organic farming this one I carry us run enter the matter of uh, uh ecowas o oh. they say harmonization of standard na go fit grow organic agriculture for inside west africa trade say the way the matter dey go now africa uh, uh, economic of west africa states say dem suppose dey think am say well uh, the world africa suppose dey run project wey dem dey call organic farming and that this organic farming go get standard so that the crops when we dey import give each other if i if i send corn to you you dey send rice to me e go be rice wey no go cause me problem and if you eat my corn e go be corn wey no go make you sick say make the create a standard say ordinarily if you keep your rice for your house e go fit stay there for six months e no spoil if i bring corn come your place only im e go dey germinate for inside bag Now you go take know say na organic <laughs> corn and all these things say make dem try as much as possible This one dey come from ernest Dubi, the man wey dey in charge of the agricultural department of ecowas wen e dey tok say if dem no enhance the standard when they take they operate say some people go send some things come some country they go call them organic meanwhile na fertilizer they take grow them, and some go actually send organic meanwhile e never ready to harvest now they take send them. I know this ones na be our greek news this morning o if ecowas know say food dey cause person sickness e good make we understand say they themselves know and because of that it's possible say dem dey eat organic food they allow you dey eat the chemical one yes e just be like the day when we look at one big man when e go one place go look for brown rice dey buy dey come carry am for one bag put am for the back of e jeep dey come carry am go house brown rice organic rice rice wey dem produce for village but anytime you wan do party go go market go shatter foreign rice come cook for you but you no dey gree make your family cook foreign rice for inside the bedroom for a room all these ones go let you understand say my people na you get the original one wey you dey always belittle for another person to become king around your environment therefore e good make we understand say if we value our own another person go help value but if you no value your own no time when dem go fit value the one wey you get Uh, now, those ones be the matter for the Greek news this morning. And my people, make no forget, say the topic where we see they take now um, irrigation farming, taking care of irrigation farming, the challenges when they and possible solutions. And we, as we want waka out, make no forget, we mention some certain things. We talk, say, farming, we need, we need planning, we need nearness to water, source and then we need finance when eventually uh, we talk about again training and then knowing when to pump water because madam ikekwa bring out that very very important because sometimes some people go think say uh, eh, any time when you fit na you go dey make water run through your farm if rain fall e dey first cool the air before e touch ground but if you wan pump water you no dey cool the air before you pump water therefore and don't forget there are type there are different types of irrigation when people they produce you e get overhead irrigation and land irrigation all of these na pipes they be now if you they use overhead irrigation when be say pipes go round your farm e come they water your farm from top you no cool air before you they cool your sand your land and because of that if you do them in the afternoon but madam kekwa use the one You e say you they cook your crops <laughs> so and then make una not forget again part of the benefit they say now all year round your farm go fit be and then your crops go dey uh, you go always dey get crops to sell crops to sell always and then more profit margin for you and then you no dey suffer another thing be say you no dey suffer drought in the period of your farm wey we dey call dry season or dry weather or your crops no dey suffer heat too much but um, part of the solution when we come name just now say who dey who wan go into irrigation farming make e first go look for who go help am plan the farm out because of the topography you need to understand and then you need to have a source of water and possible source of water we get local way of getting water or well around our farms or sinking a borehole or you dey around a stream turn it to uh, this thing for your farm or you dey around a river you can always pump into your farm and then we talk about the issue of finance because you constantly need finance and because of this we say cooperative can help to generate this fund uh, part of the solution where we still get on training be say if you no ready to learn you go pay school fees by yourself and you go come begin dey use am dey swear say i no go ever go back to that kind of farming again until they come collect all of us comot for this world like one woman use that language one time if you still remember when we dey on air e say <laughs> i no go ever do fish farming again when all the things when i work on earth na i pour put for the <laughs> thing i come back one day meet say all the fish their stomach don turn upside down <laughs> so all those kind <laughs> stuff dey make people dey run comot because the woman no ready to learn that period e go pay school fees heavily but if e go back e go learn better uh-huh. and then another thing wey we still mention again be say e good make you know exactly the time wey you suppose dey pump water if you pump water in the afternoon when the intensity of the sun too high you go make your crops suffer but if you pump very early and late evening very early and late evening your crops will constantly day green except that the nutrient when day your soil your your uh, phosphate your magnesium your potassium they not too really day okay that can help to make your the the soil they make your crops they go yellow but if they day okay and you allow water flow to circulate some of these nutrients around your crops. It will always help you. Well, my people, I go um, advise our people when they think of going into irrigation before waka comot uh, in the next one one minute because we get just three minutes to waka comot for studio this morning. Well, my country people as una know I don first tell una you must learn and to learn you must ready to lis ten no be say you wan learn as a master degree holder you learn just as primary school kg take dey learn so that at the end of the day you go sabi this thing because even recently me sef dey learn get wetin i dey learn and when i reach there i no go tell person say tell the person say na so me first dey teach people i still just sit down there anything he talk i dey lis ten even the one i disagree i go keep quiet lis ten na after the lis ten i go meet am but like this like they go say okay that one na before mm, this one na na now you understand so that at the end of the day you go fit do am well well na me and my brother oga mike una well done. Wanda Mikekwa, our advice to the indigenous people of Nigeria when one go into irrigation farming. Yes, my people, if you know say you wan go into irrigation farming, make you make sure say if you not sabi, ask question. Make you learn before you start. Make you not go pay school fees two times. You need to learn before you go venture into irrigation farming like I talk. Not be inside hot sun you go give uh, your plant water drink you go cook am so if you no know you go do am you go see say na shortage na you short yourself and you go cry so if you know say you wan go into irrigation farming first of all if you no sabi am before first learn so that you go know what to do what not to do when to and when not to how to so that everything go come out beautiful for you and you go um, gain the reason why you venture into irrigation because so many benefits dey when you know how to do am well because na wetin person comot eye na im mate do pass am my name na sandra ekekwai salotuna. my people the only message wey i get to add to wetin all my people don talk this morning na be say try and learn how to dey teachable many of us no really dey teachable when i say person no dey teachable mean say you no be person when anybody go fit pass knowledge to sometimes we dey blame our children say i no know why you no know anything i no know why you no know anything hmm. meanwhile even the father sef he no know anything no know anything he no wan learn he no wan he no he no yeah. wan bring himself down to learn i tell you now say somebody dey teach me gradually from <laughs> somewhere how to do hydroponic and me dey learn i wan i wan learn make i fit do so that in case tomorrow i i drop small thing for am o oh. make you know if you wan that one na for sure i pay o oh. mm-hmm. i don go pay o oh. i gather money for almost three months before i go pay my own when e wan take dey teach me o <laughs> so in case you dey hear my voice you wan come call me say after i don learn finish may i come teach you If fact consultation fee dey sef <laughs> so because <laughs> me i pay na Him make am i no remember say the day wey you collect your first degree certificate you say government go employ you for free so e good make you understand say if you're not ready to learn you come say na eh, na just on whatsapp training or you wan do eh, how do they call am you wan dey do <laughs> online physically sometimes application matters a lot the practical work help you better you still get online money so <laughs> so my people irrigation they very interesting but if you no learn them and and know how to apply them, e fit dey dangerous to your farm but if you do them well e it go benefit you a whole lot until we go to hear ourselves again next week don't forget say if you train a farmer you will feed a nation my name na Adio akao i salute una well well this morning na bye bye. every, every seed i've sown lord of the harvest knows